muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti mwiriwe neza ni tomasi kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero nimujye no kuri interineti ku rubuga wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube na facebook voa radiyo yacu maze mukurikira ikiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo rero koko murisanga ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi urukiko rukuru rw'u rwanda rwahanaguye ibyaha ku banyamakuru batatu bashinze iwacu tv ikorera ku muyoboro wa youtube rutegeka ko barekurwa koko rero barasohotse muri gereza bari bamazemo imyaka ine bari baratawe muri yombi mu kwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mutuyimana jean damascene nshimiyimana jean baptiste na niyonsenga shadrack baregwa ibyaha birimo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda no gukwirakwiza ibihuha bigamije guharabika isura y'igihugu umushinjacyaha yari yabasabiye gufungwa imyaka makumyabiri n'ibiri duhereye ku rugero rwabo ku byababayeho ubwisanzure bw'itangazamakuru bwifashe gute mu rwanda ese amategeko yemerera iki umunyamakuru n'itangazamakuru amategeko abuze iki mu izina rya bagenzi be turaganira na mutuyimana jean damascene maître ibambe jean paul ubunganira mu mategeko nawe yatwemereye kutwigomera umwanya we none rero mbazanira abashyitsi tudatinze mutuyimana we uraho neza
muraho neza ariko sinzi muri mwebwe uri kumva radiyo kubera ko ijwi ryanjye ndaryumva rigaruka uwo ari we nimba ari metere ibambe cyangwa se ari we mutuyimana wagabanya
aya ntabwo ari ngewe nuko metere ibambe muraho neza
ego ndabumva neza ndabakurikiye urakomeye
ndakumenya neza neza nuko ngushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye tukubanjirijeho uru rubanza ko urukiko rukuru rwatesheje agaciro ibirego by'umushinjacyaha umushinjacyaha yari yajurira
oya kugeza kuri ubu ngubu ntabwo ubushinjacyaha bwari bwajurira dutegereje rero ko iminsi mirongo itatu yemewe kujurira aho umuburanyi wese ashobora kuba yajurira icyemezo cy'urukiko ishira tukamenya neza niba koko ubushinjacyaha butazajurira cyangwa se niba hazabaho kujurira ariko kugeza ubu ngubu nta bujurire bwari bwatangwa
ese urubanza ruvuye mu rukiko rukuru rujuririwe rujya mu ruhe rukiko
ukurikije uko inkiko zisumbana hano mu rwanda urukiko rufite ububasha bwo kwakira ubujurire bw'imanza zivuye mu rukiko rukuru ni urukiko rw'ubujurire cyangwa se kote vapiri mu cyongereza ye nuko mutuyimana maze rero mumara imyaka ine muri abere mumara imyaka ine muri gereza muri abere mwebwe ubu ngubu mumeze mute kuva musohotse muri gereza ku itariki ya gatanu y'uku kwezi
muri rusange tu- turi aho tumeze neza turashima imana tu- turacyari kugerageza kwikusanya kugira ngo turebe ko twatangira ubuzima bwa hano hanze kuko ureba igihe cy'imyaka ine kiba ari igihe kirekire umuntu aba asa n'uwasigaye inyuma ariko turimo turisuganya ngo turebe ko ibintu byasubira ku murongo
iwacu tv ko mwafunzwe mwese uko mwayikoreraga ubu ngubu siracyakora
iracyari ku murongo ku rubuga rwa yutube irahagaragara ariko ntabwo ikora ni ukuvuga ngo haherukaho ibyo twashyizeho tutarafungwa ariko ira- iracyari ku murongo nta kibazo
murateganya kongera gukora akazi k'itangazamakuru maze iwacu tv mukongera mukayishyiraho amashusho n'amakuru mu gihe kiri imbere
yego turabiteganya tu- tuzabikora kuko ubundi urukiko rwarabisesenguye dus- rusanga nta cyaha dufite n'iwacu tuzi muri rusange nta kosa ryayigaragayeho ubwo mbere nta cyatubuza kongera gu- gukora akazi k'itangazamakuru ndetse tukagakorera kuri iwacu tivi nk'uko byari bisanzwe
harya ubundi iwacu tv ntiyari yanditswe mu mategeko se y'itangazamakuru ryo mu rwanda nk'uko amategeko y'itangazamakuru abiteganya
ubundi ukuntu ama- amategeko nubwo nta- ntayazi cyane ariko mu mu- mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubwo twafungwaga ibintu by'imbuga nkoranyambaga urabona ko yutube ari urubuga nkoranyambaga byasaga ni- ni- ntabwo bya- byandikwaga nk'ibinyamakuru ubu rero aho tuvuganira ubu ngubu si- sindabimenya neza turacyari gushakisha amakuru ngo tumenye niba ibi- ibitangazamakuru bikorera ku mbuga nkoranyambaga byo mu buryo bushyashya bwo ku mbuga nkoranyambaga nibo basigaye babyandika ye ariko ni ukuvuga ngo mu- mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani tujya gufungwa ntabwo bazandikaga ubwo rero bivuze yuko nyine nimumara kumenya nimba byandikwa muzongera mbese gukora mumaze kumenya nimba byandikwa cyangwa se nimba bitandikishwa mu mategeko
oya ariko kuvuga ngo byandikishwa mu mategeko rero yaba ari umuyoboro tunyuzaho inkuru zacu nk'abanyamakuru twebwe turi abanyamakuru twemewe n'amategeko ubwo ngubwo aku- aho ku- kunyuza amakuru nyine ni- niho haba hasigaye ngo kugira ngo tugeze tugeze ku baturage kandi harahari ni- ni- ni kuri uriya muyoboro wacu
amakarita yanyu y'abanyamakuru muracyayafite
amakarita yacu urumva igihe gishize ni kirekire ya- yabaye expired ariko cyangwa se ya- ya- yarangije igihe ariko turimo turashaka andi makarita mashyashya a- a- ajyanye n'igihe yo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na- na kabiri ubwo nitumara kuyabona tuzabona tube twakongera kwinjira mu kazi ye nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirimi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga turaganira ku ku byerekeranye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru bashyitsi bahire rero mbere y'uko mbaha umu- umu- umu- umunywanyi w'ijwi ry'amerika wa mbere uhamagaye nagira ngo mbwire abanywanyi bacu bose baduteze amatwi ko mugenzi wacu nkusi uwimana agnes uyu munsi yari yahamagajwe muri rib urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda yagombaga kwitaba saa tatu mu gitondo kandi nawe yigeze gufungwa amara igihe muri gereza yari yarafunguwe ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na kane ubwo rero iyi nkuru ye icyo bamuhamagariye turaza kugerageza kumenya ibyo ari byo inkuru ubwo ngubwo dushobora kuza kuyigarukaho nk'uko rero nari mbibabwiye mu kanya umunywanyi w'ijwi ry'amerika wa mbere uri ku murongo ni kwizera ahmada kwizera we
yego yego tomasi we urakomeye
eee ndaho ndakomeye ndi hano mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyego ye nuko nuko Ikite- Eh.
icyifuzo cya- ntajya ngo icyifuzo igitekerezo cyangwa se ikibazo
Ye- igitekerezo mfite urumva nk'iyo umuntu wenda afunzwe imyaka ine a- a- ari umwere biba ari ikibazo hari ibintu byinshi aba yagakwiye gukora bikagira gute bikaba byamuteza imbere cyangwa se ibyo yakoraga akaba yabikomeza birakwiye ko ubutabera bujya butangirwa igihe bugakorwa hibanze ku ntuza ku burenganzira bw'umuturage ese ndibaza nk'abo bantu bafunzwe imyaka ine bakabona bikaboneka ko ari abere nta kintu wenda nta kuntu wenda bashobora no kuregera wenda bakaba baregera nk'indishyi
icyo kibazo yego
birakwiye ko itangazamakuru rijya rikora neza mu buryo bufasha abaturage kuko iyo urebye usanga itangazamakuru rikoze mu gihe wenda turebe wenda urugero nko muri jenoside yakorewe abatutsi icyenda kane itangazamakuru ryakoze nabi rishishikariza abaturage ribiha urwango mu baturage bagakwiye ko itangazamakuru rikora rigamije guteza imbere abaturage kunga abaturage kureka gukora ibintu bishobora kuba byatandukanya abaturage cyangwa se no kunyuranya n'ubutegetsi bw'igihugu kuko twitaye wenda kuri afurika usanga itangazamakuru rimwe na rimwe ridakora mu mucyo ridakorera mu mucyo mu rwego rwo guteza imbere abaturage usanga rimwe na rimwe bakora ibintu usanga rimwe na rimwe bivuguruzanya n'amategeko y'igihugu njyewe ndibaza nimba nk'amaradiyo akora ku ntuza kuri yutube rimwe na rimwe hari igihe wagira ngo nta mategeko bakurikiza wagira ngo nta n'amategeko baba bafite ugasanga rimwe na rimwe bapfa gushyiraho ibintu biboneye njyewe ndibaza ni irihe tegeko bakurikiza ndetse ni ayahe mategeko agenga itangazamakuru mu rwanda ye kwizera urakoze cyane
yego
ibi bibazo bibiri mbere y'uko tubiha metere ibambe nagira ngo mbanze mbwire n'iyitanga simo ari ku murongo simo nawe wavuga ikibazo cyawe mu magambo avunaguye n'iyitanga n'iyitanga ntabwo abonetse noneho twikomereze murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda metre ibambe jean paul uyu munywanyi rero w'ijwi rya amerika kwizera arabaza ati bashobora kuregera indishyi ko babaye abere kubera iyo myaka yose batakaje ati gutangaza amakuru ku mbuga nkoranyambaga nka yutube hari itegeko ribigenga wamubwira iki
arakoze cyane mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byiza ko umuntu yamara imyaka ine yose ategereje ubutabera noneho anafunze kuko ubusanzwe mu mategeko icyifuzwa kugira ngo koko ibintu byitse ko ari ubutabera ni uko ubutabera butangwa neza ariko kandi no ku gihe ubundi ntabwo bisanzwe ubundi mu buryo busanzwe iyo urubanza rurengeje amezi atandatu bitararangira cyangwa se ngo icyemezo cyarwo kimenyekane hano tuvuga ko urwo rubanza rwatinze ubwo rero wakuba cyangwa ukagabanya imyaka ine n'amezi atandatu ku inshuro ntabwo bisanzwe ibyo wenda ni byo byatuma wenda umuntu abantu nk'aba ngaba batekereza bati ese wa mugani bigenze gutyo nta buryo ki umuntu yaregera indishyi ko yafunze iyo myaka yose kandi agaragaza ko ari umwere kandi ko kuri icyo kuntu narwo rukaza kubibona gutyo navuga ko ari inzira igoye ni inzira igoye ikurikije amategeko yacu uko ameze icya mbere kugira ngo uregere indishyi ni uko ugaragaza ko hari igikorwa cyakozwe kikakugiraho ingaruka ariko icyo gikorwa kikaba cyarakozwe mu by'ukuri akaba atari ikintu kimwe cyangwa se agifite ikintu cyakwangirije ni ukuvuga ngo aba bavandimwe aba banyamakuru uko ari batatu igihe cyose cy'imyaka ine bayimaze bafunzwe by'agateganyo ariko hakaba hari ibyemezo by'inkiko uvuga ibyemezo by'inkiko kubera ko muri icyo gihe cy'imyaka ine mu by'ukuri ntabwo twari twicaye barabizi twazengurutse mu nkiko zishobora kuba zigera muri enye niyo kuko twageze mu nkiko urukiko rw'ibanze urukiko rwisumbuye urukiko rukuru ndetse n'urukiko rw'ubujurire izo nkiko zose uko ari enye twazigezemo turwana no kugira ngo turebe ko abantu bashobora kuba barekuwe by'agateganyo ariko kandi tugira imanza nyinshi nubwo tuvuga ngo ni urubanza ariko habaho imanza nyinshi zishobora kuba zigera muri icyenda niba byibeshye ku buryo twagiye imbere y'ubucamanza inshuro zigera kuri mirongo itatu cyangwa se zinarengaho tugerageza gusaba ko wenda ese byakunda ko barekurwa by'agateganyo bagakurikiranwa badafunze ese byakunda ko duhabwa itariki ese byakunda biragenda bifata iki gihe cyose cy'imyaka ine ariko icyo nshaka gusobanura aha ngaha ni uko bisa nk'aho bikomeye ntabwo ntabwo biha amahirwe kubera ko hari hari ibyemezo nyine bibafunga by'agateganyo kandi ibyo byemezo uburyo inkiko zagendaga zifata ibindi icyemezo ushobora gufatwa ntunyurwe nacyo ukakijurira urundi rukiko narwo rukongera rukacyemeza naho waba utakishima ariko cyafashwe n'urukiko kandi ruvuga ko bigifasha rikurikiza amategeko icyo cyemezo nyine kiba kiri valide ari niyo mpamvu bari bafunze nyine by'agateganyo ariko icyo umuntu yishimira cya mbere ni uko ukuri kwabo kwaje kugaragara koko uko bahakanaga ibyaha baregwaho urukiko rwemeje ko bifite ububasha rwemeje ko ibyo byaha nta byabayeho ntabyo bakoze inzira rero zo kuregera indishyi bisaba kugaragaza kereka haramutse hari igihe baba barafunze mu by'ukuri nta cyemezo cyafashwe mu buryo bukurikiza amategeko kibafunga bihari icyo gihe rwose byaba bihari ikindi hari wenda mu bindi bihugu hari aho tujya tubona nyine nk'iyo bimeze gutyo naho waba ufunze by'agateganyo wenda hatarabayeho kwihutisha urubanza ushobora kurega leta uvuga ko yananiwe mu by'ukuri kuguha ubutabera mu gihe cya nyacyo kuko niyo ifite ubucamanza ariko hano ntabwo ntabwo ntabwo ntabwo dukunze kubibona ariko hari impamvu tujya twumva zo hanze yaba mu bindi bihugu cyangwa se mu nkiko mpuzamahanga ziba zifata ibyemezo nk'ibyo ngibyo hagasigara hakurikiraho kujya kureba niba bizabasha gushyirwa mu bikorwa kuko hari kwemeza ko wenda koko umuntu yafunzwe mu gihe mu buryo bunyuranyije amategeko cyangwa se yafunzwe igihe kirekire agatinda kuburanishwa bikaba byagaragara nk'ikosa ku ruhande rw'uwagombaga kumuburanisha bagategeka ko agomba guhabwa indishyi noneho ikibazo nawe kikazaba mbese noneho zandikije nyuma yo kuzitsindira bwo abantu barazibona nicyo ngicyo nabivugaho ariko icyifuzo ubundi icyifuzo ni uko mu by'ukuri abantu bagakwiye mu buryo igihe bishoboka cyose umuntu yagakwiye kujya akurikiranwa adafunze agafungwa ariko amaze gusomerwa cyangwa se guhamwa n'icyaha akurikiranyweho agiye gukora igihano kugira ngo wavuga hatazagira umuntu ubibabariramo nk'uko nguko byagenze kuri abo banyamakuru hanyuma nabo wenda bizana no kuba bafunga by'agateganyo bikihuta urubanza rukihuta bishoboka twe twagize ibyago kubera ko mu gihe byari bimeze gutyo hari twagize ibibazo nka bibiri by'ingutu icya mbere gishingiye ku bibazo by'amategeko cyangwa se uko abantu bumva amategeko ajyanye n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mpamvu ibyo ngibyo umuntu abivuga ni uko niba urukiko niba abantu baragize ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no gutara no gutangaza amakuru ariko ababibonye ubugenzacyaha ubushinjacyaha bukabona ko ibyo bintu ari ibyaha ariko urukiko rukaza kugaragaza ko atari ibyaha urumva harimo ikibazo kijyanye n'uburyo abantu bumva nyine ubwo bwisanzure n'uko bwubahirizwa ikindi kibazo cya kabiri cyabayemo ni ikijyanye byabaye mu bihe bibi byahise bikurikiraho ibibazo bya covid cumi n'icyenda nk'uko rimwe zigera zigafunga imanza zirahagarara aho bifunguriye inkiko bisa nk'aho imanza zibaye nyinshi ni ibintu byinshi byagiye bituma wenda bifatira imyaka ine yose yego noneho rero ikibazo cya kabiri ibijyanye n'amategeko agenga itangazamakuru niryo mu rwanda rwose hari amategeko agenga itangazamakuru ndetse n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo
nko kuri yutube se umunyarwanda wese afite kubera ko Maître Bambe.
mirongo itatu n'umunani mu itegeko nshinga yego bivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo n'ubwo kubona amakuru ndetse n'ubwisanzwe bw'itangazamakuru bwemewe kandi byubahirizwa na leta Niko se Maître Bambe.
tugomba kujyaho amategeko rero avuga uko ubwo burenganzira bwubahirizwa yego cyakora cyakora eh, ubwo burenganzira ntabwo burunduye kubera ko bufite aho bugarukira ni nayo mpamvu rimwe na rimwe nyine iyo abantu babu- bagerageje ku ku- ku- ku- ku- Kuburengaho, yego.
kuzingenza metiri cyangwa se bambere reka ibyo ngibyo tuze kubukoresha.
kubigarukaho metiri bambere reka ibyo tuze kubigarukaho mu kanya ahubwo ubanze ukomoze kuri iki kibazo cya kabiri cya kwizera aho avuga ati ese gutangaza amakuru ku- ku mbuga nkoranyambaga yatanze urugero nyine rwa yutube ari byo na bagenzi bacu ari rwo na bagenzi bacu bari barazize hari itegeko riteganya uburyo amakuru atangazwa amakuru si ibitekerezo usibye ko n'ibitekerezo bishobora kwinjira mu makuru hari itegeko ribiteganya ko mbese uburyo ibi- ibi- ibi- imbuga nkoranyambaga zitangazwaho amakuru bikora Ye- zitanga- yego n'amakuru hari itegeko rihari bo mu by'ukuri muri rusange wenda nk'ubikoraho n'ibindi u- uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ni uburenganzira twese duhabwa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda kandi ryo tegeko risumba ayandi ariko bikavuga ko hajyaho amategeko agomba kuvuga uko ubwo burenganzira bwubahirizwa mu rwanda rero dufite itegeko uburyo dufite ni ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu rigenga itangazamakuru mu rwanda ibyo ni byo tegeko rivuga muri rusange uko itangazamakuru rikorwa eh, uko umu- umunyamakuru ninde ese eh, n'ibyara umuntu eh, yitwa ko ari umunyamakuru w'umwuga ese iyo agize ikibazo agana hehe iryo tegeko ni ryo ri- risobanura mu by'ukuri ibijyanye n'imikorere y'itangazamakuru n'imyitwarire y'abanyamakuru muri rusange hanyuma rero eh, ku bijyanye n'ibijya gutangaza amakuru ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se gukoresha za yutube social media eh, hari ikibazo hari ikibazo gishingiye kuko abantu babyumva nuko itegeko ribiteganya ariko muri rusange icyo navuga cyangwa se uko bihagaze ni uko ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga uko bikora nta tegeko ryihariye dufite mu rwanda ribigenga
aha noneho itegeko ry'itangazamakuru mu ngingo ya cumi n'icyenda eh, na jean damascene yabikomojeho eh, rivuga ko eh, buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwakira kunyuza cyangwa kohereza amakuru kuri interineti kandi akaba afite n'uburenganzira bwo gukora urubuga rwa interineti anyuzaho amakuru ashaka agera ku bantu benshi ntaho agiye kwaka ubu- uburenganzira ntaho agiye kwaka uruhushya niyo mpamvu njya kuri yutube nkakora shene nkavuga ibitekerezo byanjye uko bishaka ndetse iyi ngingo inavuga ko gushyira cyangwa kohereza inkuru kuri interinete bidasaba kuba ubikoze aba ari umunyamakuru w'umwuga ni ukuvuga ngo ni uburenganzira buri muntu wese afite rero um, ubu burenganzira n'abanyamakuru barabufite ni ukuvuga ngo nk'uko damascene yabivuze umunyamakuru ufite- w'umunyamakuru w'umwuga uhisemo gucisha ibitekerezo bye cyangwa se amakuru ye kuri youtube nk'uko uh, ijwi rya amerika ryahisemo kubicisha muri fm ku minara cyangwa se mu mugabo ufite televiziyo we agahitamo kujya kubicisha kuri youtube undi agahitamo kujya kubicisha kuri instagram ni ukuvuga ngo nta handi hantu ajya kwaka uburenganzira cyakoze kuko afite ikarita y'itangazamakuru azafatwa nk'umunyamakuru ariko kuko ubu burenganzira bwo kuri interineti cyangwa se bwo kugira urubuga rwa interineti bufite n'umuntu uwo ari we wese n'umuntu utari umunyamakuru afite uburenganzira eh, bwo ku- bwo kubikora no gutangaza ibitekerezo kuko ishingiro ry'i- ry'iyi ngingo ni uko buri muntu wese nyine afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo radiyo ijwi rya amerika Hanyuma, yego ikibazo rero kikaba Mhm.
kukumenya ngo noneho tuzatandukanya abanyamakuru n'abatari abanyamakuru gute tuzatandukanya ibitangazamakuru n'ibitari ibitangazamakuru gute ibyo rero nibyo biganiro ubu ngubu biriho biri kureba ngo ese byakunda ko noneho na za social media imbuga nkoranyambaga nazo zigenzurwa kugira ngo umuntu agifungure nacyo ahabwe uburenganzira kuko ubu ngubu icyaba nk'umuntu akoreyeho ikosa cyangwa se icyaha bikurikiranwa mu yandi mategeko asanzwe bo dufite n'itegeko rikumira ibyaha bikorewe kuri interineti cyangwa se muri mudasobwa ibyo twita sayiba karayime yego
ni ukuvuga ngo ariko ku bijyanye no gukora itangazamakuru cyangwa gukoresha imbuga nkoranyambaga nta tegeko ryihariye tugira ingingo iri mu itegeko ry'itangazamakuru yo ubwayo ivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuba yashyiraho urubuga radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni metere ibambe jean paul yunganira abanyamakuru ba iwacu tivi baherutse kurekurwa rero urukiko rukuru rubagize abere rubahanaguraho ibyaha ubushinjacyaha bwari bwabageretseho abo rero ni mutuyimana jean damascene nshimyimana jean batiste na niyonsenga shadrake mutuyimana rero nawe tukaba turimo tuganira ari kumwe na metere ibambe bombi bari i kigali ubwo rero ndizera ko kwizera asobanukiwe neza n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika kuri iki kibazo cy'imbuga nkoranyambaga nk'uko nari nababwiye mu kanya ngo agnes uwimana yahamagajwe muri rib uyu munsi hari abantu batangiye kumwikoma ku mbuga nkoranyambaga ku buryo buteye ubwoba bahamagarira rubanda kumusagarira kumuhohotera ndetse no kumwica ibyo bintu biteye ubwoba ntabwo ari byewe rwose ubihimbye biri ku mbuga nkoranyambaga nuko mujyeho murebe hanyuma murebe abantu bamwe na bamwe b'abanyarwanda aho bageze kuri telefone dufite niyitanga simon na mugisha jean duhere kuri niyitanga mu kanya twari twamubuze niyitanga we uraho urakomeye
muraho neza yego yego wabwira abatumirwa aho uherereye se
ndi i kigali ndi muri kicukiro yego gusha ku ngingo
ni icyo nashaka kuvuga aha ngaha
yego komeza hano icyo nshaka kuvuga ngewe hano yego
ni uko kuba barafunzwe igihe kingana gutya ku giti cyanjye nakabaye numva ko binyuranyije n'amategeko kuko igihe bamazemo batarakatiwe bakaba bagizwe abere uko numva njye numva bagakwiye kuba nabo bitabaza inzego bakongera nabo bakarega ko bafungiwe ubusa
bo ibyo twabikomojeho metere ibambe yabisobanuye neza ahubwo rero ubwo ngubwo niba utakurikiye wajya kuri interineti ku rubuga rwacu wa eshatu akadomo radiyo yacu veho akadomo komu maze yagusibye ko wakurikira iki kiganiro uko kirimo gihita ariko ikiganiro kizagumaho ku buryo igihe icyo ari cyo cyose aho na rimari nanabyumvaga ariko yego
icyo nashakaga kwibaza aho ngaho njye nkurikije uko inkuru bayitangaje n'igihe bayitangarije yego icyabayemo ni uburyo inkuru yihutemo ese kuba iyo nkuru umuntu yayikora ako kanya agahita ayitanga wenda nyuma ikaza kugaragara ko yari inkuru wenda atari akwiye kuvuga icyo gihe niho harimo ikibazo aho ngaho ye ubwo ngubwo inzego zibishinzwe ndibwira yuko uzigiriye inama ariko ku rwego rw'amategeko harimo icyuho nuko ndagushimiye
icyo nakwisabira ngewe ni ukuvuga ngo mu rwego rw'amategeko ubwo bavugurura imikurikiranire y'imanza kugira ngo urubanza rw'umuntu rujye rwihutishwa kugira ngo umuntu amare imyaka myinshi yose afunze kandi nta cyaha yahamijwe ye nitanga urakoze cyane
mwakoze noneho duhamagare mugisha jean mugisha we
niwe urahura akomeye
ari ku muhanda sima kwezi ongera wibutse abateze amatwi ijwi ry'amerika n'abatumirwa by'umwihariko igihugu urimo
ni mu gihugu cya zambiya rusaka zambi ni mbwa ndi murundi nkaba ndi murundi ye nuko nuko gusha ku ngingo
nibwo mugomba ese n'ukweza nongera ashimira ubutabera bw'u rwanda ku ngingo bwafashe yo kubambika ibyera
yego kuko biraboneka yuko iyo ubutabera bumaze kwambika ibyera umuntu garema yuko ubu icyaha kijya kitamwangiye cyangwa atacyaba yagiriye agomba se n'ububazo abatumire nk'ubu basanzwe agiye ibijyanye n'amategeko dukurikiranye ku bintu by'imbuga ngurukanabumenyi cyane cyane urubuga rwa yutube n'ibyo bya instagram abaca ku bintu usanga bitandukanye kandi ugasanga byinshi harimo ibitaba muri make ari ukuri turi muri bya bintu byo guhiga aba ari nka mariketingi ari guhiga amabyeyi ndashaka mbaze nk'umu gisata kigeze itangazamakuru cyangwa gikurikirana ibijyanye n'itangazamakuru mu gihugu haba mu rwanda reka no mu bihugu bya afurika y'ubuseruko ko bakurikirana ikintu kimwe ku kindi cy'amakuru ahaba hama iyo babona atari amakuru iyo bakayareshyuza avuga ati iyi nkuru si yo cyangwa bakabwira uwanditse icyo kintu ati ni ibintu bitangira ibyemewe kuko nagomba se n'ubaza uwo asanzwe azi ibijyanye n'amategeko hama nkongera nkabaza iyo basanze umuntu yatanze inkuru itariye cyangwa iyo idahumuriza cyangwa ica umutima abantu cyangwa ihungabanya umutekano amategeko hari ikintu iyo bakurikiranye uwo muntu atanga cyangwa bakamubwira ati yishyuza iyo nkuru ye mugisha urakoze cyane turagushimiye ni uko umugoroba mwiza aho ngaho muri zambiya ijwi rya amerika yego ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se mutuhima uyu mugisha hari akantu yakomojeho avuga uburenganzira bwo gusubiza cyangwa se kunyomoza ikintu gitangajwe inkuru itangajwe mwebwe hari abantu bigeze mu mwuga wanyu kuri yutube yanyu kuri canoro yanyu iwacu tivi hari abantu bigeze basaba kunyomoza amakuru mwatanze
ibyo ngibyo mu rukiko ni nabyo twaburanaga twabazaga tuti se ko mu turega ibyaha nk'ibi ngibi bikomeye kandi itegeko hari ibyo itegeko rigenga itangazamakuru hari uburyo ribiteganya ko umuntu yabangamiwe n'inkuru y'igitangazamakuru icyo ari cyo cyose runaka gikorera mu rwanda cyangwa se cy'ikinyamahanga ariko gifite abagihagarariye mu rwanda ko hari uburyo buteganywa n'amategeko agomba kunyomozamo iyo nkuru cyangwa se hakaba hari uburyo ashobora kujya kuregera urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu rwanda ibyo bikaba bitarigeze bikorwa bimeze bityo ubwo rero ubutabera bwarabikurikiranye koko busanga ibyo twavugaga ni ukuri inkuru twatangazaga icyo gihe zari ukuri bari ukuri ahanini inkuru bagendaga badushinja babonaga ko zisa kuba zarabigize ibyaha inkuru zijyanye zishingiye ku mubano w'u rwanda utayo wifashe neza n'ibihugu by'abaturanyi ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ndetse n'iby'inyeshyamba za efuperi zagabaga ibitero mu majyepfo y'u rwanda muri icyo gihe
ariko twagendaga tubita yego komeza komeza
twabaga twagiye tuzitangazaho twagiye tuzumva ku bindi bitangazamakuru bitandukanye tukazitangaza tugashyiraho n'ubusesenguzi bwacu nk'abanyamakuru uko tubibona hanyuma tukabitangaza ariko muri rusange nta muturage uwo ari we wese wigeze agira ikibazo ku makuru twatangazaga ahubwo baradushimiraga baduhaga ibitekerezo badushimira kubera ko haba kuri yutube hari uburyo bwo gutanga ibitekerezo buba buhari ubwo bwarakoreshwaga ibitekerezo tukabyakira twabaga twabahaye n'inimero za telefone twari dufite n'imbuga nkoranyambaga zose zisanzwe zikoreshwa mu rwanda izo insitagaramu twita fesibuku nta muturage wigeze rero atugezaho ko hari ikitagenda neza mu makuru twabaga tubagezaho
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga niko se mutuyima
yego
mugize gutya urukiko rukuru rubahanaguyeho ibyaha kuri wowe na bagenzi bawe abanyamakuru mwabyigiye abanyamakuru b'abanyamwuga kuri mwebwe uru rubanza urabona mu rukiko rukuru rushobora kuba ruvuga yuko ubucamanza bushyigikiye ubwisanzure bw'abanyamakuru n'itangazamakuru
yego nicyo bivuze Ku- kubera yuko twabigaragaje mu rukiko urukiko rukabyemera rukabibona ko ibyo twatangaje ari ukuri mu gihe bitandukanye n'uko ubushinjacyaha bwabibonaga bwanabishinjaga ikigaragara ni uko ubucamanza mu rwanda bu- bu- bushyigikiye ubwisanzure bw'itangazamakuru ahubwo ikibazo kiba gihari ni kimwe ikibazo gihari ni imikoranire y- y- y- y'inzego z'ubutabera zo hasi ni ukuvuga ribu na na parike zidakorana n'urwego rwigenzura rw'abanyamakuru cyangwa se n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda kugira ngo niba babonye hari ikintu kitagenda neza mu- mu- mu- mu gitangazamakuru bakaba bakigiraho ikibazo babanze babaze urwego rw'abanyamakuru bigenzura kugira ngo babiganireho bababwire bati koko uyu- urwo rwego rw'abanyamakuru bigenzura ari rwo bababwire bati koko ibi bintu uyu munyamakuru yakoze turabona atari byo kuko biri mu nshingano zabo cyangwa se turabona ari byo impamvu twafunzwe iriya myaka yose ni uko tutigeze tunyuzwa mu iyo nzira tutigeze tugezwa imbere y'urwo rwego urwo rwego narwo rukaba rwaragiye kubimenya urukiko rwaramaze kubifataho icyemezo twaradufunze iminsi mirongo itatu y'agateganyo ubwo nta kindi rero cyagombaga kubaho twagombaga gukora ubwo buroko bw'iminsi mirongo itatu y'agateganyo tugategereza ko urukiko ruzongera rugafata ikindi cyemezo twaragifashe nuko- nubwo byabaye bitinze ariko twarabyishimiye ni uku, urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwo hari gasopo rwari rwarigeze rubaha mu mwuga wanyu
oya ntayo
n'ubu ngubu ntacyo ruravuga ku, ku, ku, mwu- ku kazi kanyu mwakoraga mbese mu rwego ariko rwo kubagaya
oya nta nta nta kintu ruravuga urumva ntabwo rwari kutugaya kuko rwari kutugaya iyo- iyo- rwari kutugaya mbere y'uko tujya gufungwa ubwo ibyo dukora n'ubundi baba babizi barabirebaga twari abanyamakuru babo yaba hari ibintu dukora bi- bi- bi- bi- bihabanye n'ama- na- n'amahame y'umwuga wacu bari kuba barabitubwiye ubu rero kuba twaramaze ku- guca mu nkiko uru- urukiko rwarabi- rwarabisobanuye ntabwo ari bwo bajya kutugaya ngo bavuge bati ariko mwakoraga nabi ntabwo twakoraga nabi nabo ubwabo bari babizi ndetse n'urukiko rwarabigaragaje urumva ko ba- bataduhamagara ngo ngo baze ku- ku- kutugaya ahubwo baduhamagara wenda badushimira ye noneho tugaruke kuri metre ibambe kuri iyo mikoranire y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura n'inzego z'ubutabera uhereye ku bugenzacyaha ku bushinjacyaha nuko bakorana bate hari amategeko avuga ngo nk'umunyamakuru niba hari ikintu abashinzwe inzego z'ubutabera bashaka kumukurikiraniraho bagomba kubanza kugisha inama urwego rw'abanyamakuru bigenzura
Ah, mu- murakoze Ah, nibyo koko mu rwanda hari ikintu bita ukwigenzura kw'itangazamakuru cyangwa se media service regulation Na- na- ni bimwe mu bintu byaje ari bishyashya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu kuko nibwo leta yarekeye aho kwigenzurira itangazamakuru ikavuga ngo bikorwe n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura Eh, uko bigenda ubusanzwe ni uko umuntu wese yaba umuntu ku giti cye ishyirahamwe cyangwa se iki ufite inkuru yatangajwe akaba atanyuzwe n'uko yatangajwe Eh, ashobora afite uburenganzira bwo gusaba nta- mbere y'uko najya no muri uru rwego rwa rwanda media commission ah- afite uburenganzira bwo gusaba wa munyamakuru cyangwa wandi watangaje ya nkuru ngo kosora ibi bintu nyomoza ibi bintu ntabwo ibi bintu ari ibyo kuko umuntu wese watangaje cyangwa wavuzweho afite uburenganzira bwo gusaba bwo gu- bwo gusubiza cyangwa se bwo gusaba ko inkuru ikosorwa ikanyomozwa ibyo ni ibintu biteganyijwe mu itegeko rigenga itangazamakuru iyo wa muntu wa munyamakuru cyangwa se itangazamakuru kitabikoze a- uwo- uwo muntu ashobora kugana urwego rw'abanyamakuru bigengeye iyo bidakunze hashobora kubaho ko umuntu ajya mu rukiko ariko eh, mwumvise ko nakunze gukoresha ijambo ngo ashobora ashobora ashobora ntabwo itegeko dufite uyu munsi rigira iteka nawe ni byiza kubivuga kubera ko tuno muri uru rubanza hari aho twasabye urukiko tuti ariko iki kibazo ntabwo cyakagombye kwakirwa mu gihe mu gihe hatarabayeho kubanza guca mu rwego rw'abanyamakuru bigendera kubera ko ingingo ya makumyabiri n'imwe y'itegeko rigenga itangazamakuru mu rwanda ivuga ko umuntu ufite ikibazo ku nkuru agomba kubanza kujya mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura ariko bari gusuzumye babona ni ashobora ni ukuvuga ngo birobusone obusone ntabwo ari ihame itegeko hari igihe rwose twaburanye mu rukiko rukuru duhagaze kuri icyo kintu ariko urukiko rwemera ko kuko abo bantu ari abanyamakuru n'igitangazamakuru baracyemera ariko baravuga ngo ntabwo byabuze umushinjacyaha kuba aramutse abonye n'icyaha yagana mu rukiko icyo ni icya mbere hanyuma rero ku mikoranire ubundi ikintu cya mbere gikwiye gushingiraho ni uburyo abantu bumva imikorere y'itangazamakuru mu mwaka kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu rwanda twari tugifite icyaha cyo gutoranya mu ruhame cyitwa icyaha ari icyaha uwo ugikoze ahita ajyanwa mu rukiko ariko abantu bakunda ubuvugizi baravuga bati gusebanya burya ntabwo aba ari ntabwo aba ari ntabwo ari sosiyete ibigize ikibazo ahubwo ni umuntu ku giti cye icy'ingenzi ni uko hari umuhazi habaho uburyo ki umuntu asubizwa cyangwa asanirwa ibyamwangiriye noneho baravuga bati bikwiye kuba bikwiye kuba mbonezamubano bivamo birekera kwitwa icyaha ariko ari nayo mpamvu akenshi amakosa cyangwa se ibintu abanyamakuru baba bakoze kuko ikintu bashobora kujyamo byihuse ni ugusebanya ubundi byakagombye kuba bifatwa mu rwego rw'imbonezamubano ari nayo mpamvu byagakwiye kujya bijya hehe mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura rero iyo uhura n'umuntu agiye gutanga ikirego mu bugenzacyaha cyangwa mu bushinjacyaha bigahura n'umuntu ubyumva wumva ko hariho uburyo itangazamakuru ushobora kugenzurwa hari ubundi rwego rwenzura itangazamakuru hari igihe abanza kohereza rero ba bantu cyangwa se cya kirego ati aha hantu rero baramufasha kubera ko urwo rwego ruhana abanyamakuru urwo rwego rwa icyo wangirijwe wagisubizwa cyakozwe n'umunyamakuru mbere y'uko bijya no mu rukiko ni nacyo abantu bifuza cyangwa se abantu bifuza ko koko ubwo kwigendera kw'itangazamakuru gukoreshwa ariko bitavuze ko nanone nta bintu byakorerwa mu itangazamakuru bitaba ibyaha ku byo byakorwa mu rukiko impamvu bivuze gutya ni uko wenda ubu ni uburyo bugaragara ku banyamakuru ariko se niho abatari abanyamakuru cyangwa se abakoze ibindi bintu bisa nk'ibyo abanyamakuru bakora ariko batabikoreye mu itangazamakuru cyangwa atari abanyamakuru byagenda bikaba abaturage bisanzwe niyo mpamvu rimwe na rimwe habaho kwifashisha n'andi mategeko kugira ngo bikurikiranwe ariko uburyo bwiza n'umurongo igihugu kiriho ni uko ubundi ibintu byakagombye kujya mu kwigendera kw'itangazamakuru twahoze dukora n'ubuvugizi turi kuvuga ngo nk'uko uyu munsi nta kwitarura ngo njye kwegera urukiko mfite ikibazo n'umukoresha wanjye ikibazo cy'umurimo ntabanje kunyura ku mugenzuzi w'umurimo mu karere nk'uyemo runaka cyangwa se ikibazo cyabereye ngo cyakirwe nk'uko n'ubundi ikibazo kirega umunyamakuru cyangwa igitangazamakuru kitari gikwiye kwakirwa kitarabanza gucishwa mu rwego rwo kwigenzuza kw'itangazamakuru ni nabwo buryo bwatuma abantu mu by'ukuri bakora bumva ko akantu kose kabaye ni mu rukiko ni mu rukiko harimo kuba bagira ingaruka nk'imyaka ino yose umuntu afunze by'agateganyo ategereje kubona ubutabera mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga turaganira ku bwisanzure n'uburenganzira bw'itangazamakuru n'abanyamakuru mu rwanda abatumirwa ni mutuyimana jean damascene wo mu kinyamakuru iwacu tv gikorera kuri youtube na metre ibambe jean paul wunganira abanyamakuru by iwacu tv urukiko rukuru rw'u rwanda rwahanaguyeho ibyaha rurabarekura ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi abo rero nyine ni mutuyimana jean damascene nshimiyimana jean baptiste na niyonsenga shadrack mu byo baregwaga harimo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda no gukwirakwiza ibihuha bigamije guharabika isura y'u rwanda by'umwihariko mu mahanga niko se mutuyima
yego umushinjacyaha yari yabasabiye gufungwa imyaka makumyabiri n'ibiri ubwo bugome mwebwe mwari mwabwakiriye gute mumaze kumva ibyo avuga
oya buriya ntabwo twabyita ubugome ndavuga Kubera yuko- buretse buretse nsubire inyuma gatoya kuko kugusabira imyaka makumyabiri n'ibiri yo kugufunga ni ukuvuga ko akubonamo um- umugome wa wundi wo mu rwego rwo hejuru
Eh, nyine ni- ni- nibyo nashakaga kuvuga eh kubera ko bora abashinjacyaha nabo bakoresha amategeko buriya dosiye bari bamuhaye akurikije amategeko ye nyine agateranya ibyaha kuko n'ubundi yabaga yagiye kubishinga azi ko bizaduhama hari imyaka nyine ibyaha iyo bi- biguhamye aba agomba kugusabira aba aba- iteganyijwe n'amategeko aba yumva ugomba gufungwa bitewe n'ibyaha agushinja avuga ko wakoze ubwo rero ubu mu- umucamanza nubwo yagusabira iyo myaka makumyabiri n'ibiri biba biri mu bushishozi bw'umucamanza niwe u- u- ugena icyo agomba gukora ntabwo umu- umushinjacyaha ashobora kugusabira no gufungwa burundu ariko umucamanza akaba yabireba akaguha umwaka umwe akaba yaguha ibiri cyangwa se akakugira n'umwere abonye ko nta cyaha kiguhama ntabwo kuba baradusabiraga imyaka ingana kuriya twavuga ngo ni ubugome ahubwo buriya ni- ni iby'amategeko ateganya
yego ariko rero nyine wowe wowe ku giti cyawe umushinjacyaha wowe na bagenzi bawe umushinjacyaha yaba- yababonagamo abagome none se imyaka makumyabiri n'ibiri si y'ubugome bukabije
iyo myaka makumyabiri n'ibiri nk'uko nabikubwiye ikomoka ku ku ku- ku nyito z'ibyaha cyangwa se ku ku ku ku- ku bwoko bw'ibyaha baturegaga ubwo n'ubundi kubera ko ubucamanza aribwo bwabirebye iyo n'ubundi biduhama ubwo bagombaga ku- ku- ku- kuduhana ba- ba- bashingiye ku mategeko ari ateganya iyo myaka yose ariko kubera yuko bitaduhamye nta- ntabwo babiduhaye kuba yaranayisabye nk'uko n'ubundi nari bimaze kubivuga ntabwo aribyo byari bisobanuye ko bagomba kuyiduha ntabwo bavuga ngo kubera ko umuntu agusabira imyaka runaka biteganywa n'amategeko ni ubugome keretse uramutse uvuze ko amategeko ariyo afite ubugome amategeko akurikirana ubugome
Eh, ariko ntabwo bavuga ngo umuntu urimo ukurikiza amategeko niwe mugome ahubwo ubwo amategeko ni- niyo warebaho ukavuga ati ubundi kubera iki ibintu nk'ibi ngibi akaba imyaka ingana gutya akaba ari byo uz- uzongera nabyo aho kugira ngo ubirebere ku muntu kubera ko aba arimo a- a- akoresha amategeko ntabwo aba yigusabira Oya, Kubera ko Mutuyimana, umucamanza Mutuyimana.
ntabwo biba muziranye bari mu kazi mutuyimana ntabwo navugaga ko umushinjacyaha ari we mugome ahubwo kubera ko umushinjacyaha nyine wakurikirana ibyaha nabyise ubugome yego yabakurikiranyeho ibyaha by'ubugome nyine aha nuko reka metere ahita ukomerezaho wenda ni nku- ni nkunganiye Mm.
ni nku- ni nk'aho umubazira ngo koko mwiyumvagamo ubwo bugome bugeza aho bwa butabirwa imyaka makumyabiri n'ibiri ni aho ngaho rwose nuko none se metere dukomereje aho ngaho mu- Mm.
aba banyamakuru bigeze bakurikiranwa hakurikijwe i- i- itegeko ry'itangazamakuru cyangwa n'irindi tegeko mpanabyaha ba- kuko ita- iry'itangazamakuru ryo ntabwo ari mpanabyaha ryo Ah, mu yego by'ukuri ntabwo bigeze bakurikiranwa bak- hakurikijwe itegeko ry'itangazamakuru nibyo nigeze no gukomozaho ko twashatse kubishyira imbere ngo turebe ko aribyo byakurikijwe ariko ah, biranga Ah, ariko ah, bo bari ba- bakurikiranwa kuko ibintu ba- ba- inkuru bari bakurikiranyweho gutanga hatangajwe mu gihe mu rwanda hakoreshwaga itegeko eh, igitabo cya- cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda cyo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ingingo rero zacyo zivuga zirebana n'ibijyanye no guteza imvururu muri rubanda gutangaza amakuru agamije kwangisha u rwanda mu bihugu by'amahanga guteza imvururu nazize ndetse no gutangaza amajwi n'amashusho bihinduye uko byafashwe nizo zakoreshwaga mu kubakurikirana nizo babakurikiranaga bakoresheje ibyo mu gitabo muri kode penali ya yo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri cyari igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda icyo rero cyaje gusimburwa mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani tugana mu mpera n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ni ayo mategeko abiri rero yagiye akoreshwa ariko kuri ibyo byaha hari icyo urukiko rwagaragaje ko badakwiye kugikurikiranwaho kubera ko itegeko rishyashya rifata nk'icyaha kuko ubusanzwe iyo haje itegeko riba ritangiye gukurikiranwa hanyuma iryo tegeko rikaba riteganya igihano gitoya ugereranyije n'icyo mbere cyateganywaga hakurikijwe irishyashya ariko kuko noneho nta nubwo rero byari bikiri nta nubwo cyari igihano gito ahubwo noneho cyari cyaravuyeho kitakiri icyaha bituma batagikurikiranwaho ubwo mu biri bitatu buriya impamvu basabaga imyaka makumyabiri n'ibiri bateranyaga igiteranyo cy'imyaka cy'imyaka y'ibihano biteganywa kuri ibyo byaha bitatu bagakora igiteranyo kuba bavuga ngo ubwo ni inturane mbonezamugambi mu gukora icyaha bakagenda bateranya ubu rero kimwe mu gufata icyemezo urukiko rwavuze ko ikintu badakwiye kugikurikirana kuko kigifatwa nk'icyaha hanyuma ku bindi bagaragaza ko bagaragaza ko badakwiye mu by'ukuri nta bimenyetso bigaragaza ko ibyo bakoze bigize ibyaha nta cyaha bakoze mu by'ukuri radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare ruhamya ari ruhamya we
yego urahura urakomeye
muraho neza bwira abatumirwa n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika bibutse aho uherereye
nk'ibisanzwe ntuzi ko ari mu karere ka gasabo umurenge wa gisozi na kinyinya ntuzi ko na kinyinya iyo ntari aho hakundi muri gasabo mba mbizi ariko rero nyine mba mbizi ariko abanywanyi b'ijwi ry'amerika ntabwo baba babizi bose n'abatumirwa ntabwo baba babizi urakoze rero kutumenyesha aho uherereye ni ukugusha ku ngingo
metero njye nabanje kumusuhuza ndagira ngo mubaze ese iyo umuntu afunzwe imyaka ingana kuri ibi azira ubusa cyangwa bagasanga nta cyaha yakoze ese yemerewe kuregera indishyi indishyi y'igihe maze atakaza nta atarimo gukora
ruhamya ibyo ngibyo yari yabisobanuye ariko rero kubera ko numva radiyo nyuma wenda nabyo ibyaha byaciyeho uri kuri radiyo uri kumva radiyo cyangwa
nari ndimo kumva radiyo nafunguye ikiganiro cyatangiye noneho kurikira radiyo metere yongera kubwire mu magambo magufi cyane igisubizo yari yatanze kubera ko umunywanyi w'ijwi rya amerika wahamagaye mbere witwa kwizera hamada yari yabibajije nuko reka dusabe metere ibambe agusubirire muri makeya igisubizo yari yamuhaye metere kuregera indishyi ku muntu wafunzwe akaza gufungurwa ari umwere
ubwo reka twongere tubisubiremo ni kugira ngo wemererwe kuba waregura urugero indishyi noneho bikunde ko uzihabwa wari ufuze by'agateganyo kereka ubashije kugaragaza ko icyemezo cyagufunze nta cyemezo cyari gihari kigufunga by'agateganyo ni ukuvuga ngo niba kuko gufungwa n'amategeko by'agateganyo bifite uko bisabwa urukiko rukabyemeza niba hari hari icyemezo cyemeza ko ugomba gufunga by'agateganyo ukagifunga bakagenda bongeresha nk'uko byagiye bigenda ntabwo byoroshye ko wabasha kuregera indishyi ngo bizakunde ari nayo mpamvu twavugaga ngo ibyakabaye byiza abantu bagiye bakurikiranwa badafungiye noneho bakazafungwa ari uko bagiye gukora igihano cyangwa se noneho niyo bigaragara ko bibaye ngombwa ko kwafungwa by'agateganyo urubanza rwe rukihutishwa kugira ngo igihe bizagaragarira ko ari umwere koko azaba atari umuntu mu by'ukuri wakoraga igihano kandi nta cyaha yakoze kuko hari ibyaha bihanishwa igisigo cy'amezi atandatu umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu hari abantu bashobora kuba barahamwe n'ibyaha bakinjira muri gereza bagasohokamo bakabasigamo bo ari abere kandi bakirimo ariko bakize gutya bafunze by'agateganyo bivuze ngo biba byakundaga ngo umuntu ajye afunga by'agateganyo rwose ariko babona nta bundi buryo bwashoboka cyangwa se niba afunze by'agateganyo byihutishwe naho ku bijyanye n'indishyi ni inzira ifunganye biragoye kereka habashije kugaragara ko icyemezo wenda cyabafunze by'agateganyo nta gihari cyangwa se cyafashwe mu buryo budakurikije amategeko radiyo ijwi ry'amerika byakoroha gukunda ariko ubundi ubwo bari bafunze nyine kubera ibyemezo by'inkiko byagiye bifatwa mu bihe bitandukanye
mutuyima
yego iki kibazo cyagarutse cyane ntabwo nawe wigeze uvuga icyo ubitekerezaho nk'umunyarwanda wafunzwe hanyuma aza gufungurwa nyuma y'imyaka ine ari umwere wowe mu mutima wawe wumva indishyi zikwiye
mu mutima wanjye numva indishyi zikwiye kubera ko imyaka ine umuntu aba yarahombye ibintu byinshi ariko kubera imbogamizi z'amategeko zihari nta kundi nta kundi umuntu yavuga navuga ngo ubuhombye arabyimenyera nyine ni ukubyakira uko bimeze ariko hasaba abashinzwe gushyiraho amategeko kuko icyo kintu bagikosora wenda byafasha no mu kwihutisha ubutabera kubera ko wenda buriya usibye natwe hashobora kuba hari abandi bantu bashobora kuba wenda banafungiwe n'imyaka irenga iyacu bari ku minsi mirongo itatu y'agateganyo cyangwa se hakaba harimo n'abandi muri gereza abantu bari muri gereza baregwa ibyaha ariko bafunzwe igihe kinini cyane ugereranyije n'ibihano bashobora no guhabwa baramutse bahamwe n'ibyaha ubwo rero abashinzwe gukosora amategeko abanyamategeko bacu bakwiye kubikosora bakabikora kugira ngo umuntu nafungwa akarenza igihe yagombaga gufungwa cyangwa se agahabwa ubutabera mu buryo butari bwo abe yabasha kuregera indishyi byafasha no mu kugira kugira ngo n'abatanga ubutabera babyihutisha umuntu ajya ahabwa ubutabera mu gihe gikwiye none se nka wowe w'umunyamakuru na bagenzi bawe ubwo nanjye dufatanyije niyo yayo kuko nanjye ndi umunyamakuru ubwo ngubwo ko nk'abanyarwanda mufite ububasha n'uburenganzira bwo kujya kubwira intumwa za rubanda ntimudukorere ibi ngibi hari ibyo muzakora ibyo mbivuze kubera ko nka ririya tegeko rigenga itangazamakuru ryari ririmo inenge irya mbere ryari ririmo inenge nyinshi cyane ndibuka yuko twagiye tubwira intumwa za rubanda ni uko bararikosora nabwo barikosoye barikosora nabi perezida wa repubulika paul kagame yanga kurisinya hanyuma risubira mu nteko ishinga amategeko barongera barabikosora kubera ko icyo gihe ryateganyaga igihano cyo kwicwa nimba nibuka neza nibyo ibyo bintu perezida kagame yumvise biremereye mu itegeko ry'itangazamakuru nuko noneho rero intumwa za rubanda twarahuye turaganira ibyo byose tubinyuramo nuko perezida wa repubulika nawe aradushyigikira baza kubikuramo none nkamwe ubwo ngubwo rero nta kuntu mwakora ubuvugizi bwanyu bw'itangazamakuru n'ubuvugizi bw'abanyarwanda muri rusange icyo kintu cy'indiki ku muntu wafunzwe arengana kikabaho mu mategeko ku buryo butomboye mwabikora
ibyo ngibyo twabikora kubera ko turiye abanyamakuru turiye ijisho rya rubanda dufatanyiriza hamwe n'abandi banyamakuru ndetse n'iriya miryango yacu ishyirahamwe ry'abanyamakuru twabikoraho twakora ubuvugizi bigakosoka radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda metere ibambe jean paul nagira ngo ngushimire cyane rwose urakoze cyane
cyane namwe mutuyimana jean damascene nawe ndagushimiye cyane no mu izina rya bagenzi bawe nshimiyimana jean batiste na niyonsenga shadrake urakoze cyane
murakoze murakoze namwe nibutse yuko urukiko rukuru rwabahanaguyeho ibyaha ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi rutegeka ko muva muri gereza mwari mumazemo imyaka ine yose banywanyi b'ijwi ry'amerika mwese uko mugana ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu umugoroba mwiza murakarama